iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwabonye butandukana muri kumwe na thomas kamirindi uyu munsi ni kuwa mbere itariki ya makumyabiri na gatandatu ukwezi kwa cumi na kumwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ku mirongo migufi kugera saa mbiri mudukurikire kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe kandi mushobora no kudukurikira kuri fm mu rwanda ijana na kane n'ibice bitatu amakuru u rwanda ruritegura irushanwa mpuzamahanga rya ping pong hakazamo seychelles madagascar il maurice somaliya etiyopiya uganda sudani navuga ko ari amahirwe kuko ni nibwo bwa mbere habaye irushanwa nk'iri ngiri mu rwego rwacu uyu ni enoc bahati umunyamabanga w'ishyirahamwe rya ping pong mu rwanda naho mu burundi abana bagize ishyirahamwe cool kazini biyemeje gufasha abantu aho bikora amakuru yo mu biyaga bigari ariko abanzirizwa nk'uko mubizi n'ayo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na aloyizi bigirimana aloyizi we waramutse neza waramutse tomasi tuyahere muri uganda abahinga mu kwibira mu mazi baratoye ibiziga mirongo itatu na kimwe by'abantu mu kiyaga victoria ni nyuma y'aho ubwato barimwo bwibiye bukibera mu isanganya ryo mu mazi ryahitanye abantu benshi ibitigiri by'abafuye ngo bishobora kwiyongera ubwo bwato buvugwa ko bwari butwaye abantu barenga ijana bw'igihe bwihindukiza buribira mu kiyaga victoria mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu ngo bwari bwemerewe gutwara abantu mirongo itanu gusa perezida wa uganda yoweri museveni yashikirije abishijwe yacishije ku rubuga rwe rwa twitter ko yategetse ko ubwo bwato bwose ubwato bwose bwo muri icyo gihugu bwo kwandikwa hakoreshejwe ubuhinga bwa none kandi bukazogenzurwa ku buryo igihe cyose bumenyekana amazi burimwo n'igituma bwagiye muri ayo mazi museveni avuga kandi ko bene ubwo bwato bazohanwa kubwo kwanjanjwa ku magara y'abantu ariko igipolisi cyashikirije ko bene ubwo bwato ari umugabo n'umugore hamwe n'umudereva wabwo bose bapfiriye muri iryo sanganya nyamugigima ikomeye igipimo ca manyitide zitandatu n'ibice bitatu yarateye mu burengero bwa Iran ejo ku munsi w'Imana hakomereka abantu barenga amajana ane ariko nta woba yafuye aramenyekana iyo nyamugigima yabaye ku mugoroba wo ku munsi w'Imana mu ntara ya Kermansa hafi y'urubibe na Irake kandi ngo yarumvikanye no mu bice vya kure nk'i Baghdad ku murwa mukuru wa Irake abategetsi bo mu karere byabereyemwo babwiye televiziyo ya Iran ko benshi mu bakomeretse bari ko barahunga banyaga amagara iyo nyamwigima yateye mu ntara yigeze guteramwo mu mwaka uheze aho yahitanye ubuzima bw'abantu barenga amajana atandatu hakomereka abaharugwa mu bihumbi uburusiya bwarateye ubwato bubiri bwa Ukraine bwongera butembagaza ubwato bugira gatatu ni mu ibahari yirabura byabaye ejo ku munsi w'imana uburusiya bwagiriza abanya Ukraine kwinjira mu mazi yabo batabibamenyesheje abategetsi ba Ukraine bavuga ko batandatu bari muri ubwo bwato bakomeretse kandi barahakana ko atakibi bari bakoze bagiriza uburusiya ibikorwa by'agasomborotso perezida wa Ukraine Petro Poroshenko yaciye atuma ko inama yihutirwa y'abashikiranganji bajejwe ivy'intambara mu ijoro ryo kuwimana nawe Nikki Haley ambasaderi wa leta z'ubumwe za Amerika muri ONU yashikirije mu butumwa bwa Twitter ko inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi yatumwe ko vyihuta ikakorana kuri uyu munsi wa mbere muri leta z'ubumwe za amerika abategetsi b'iki gihugu barahagaritse urujya n'uruza rw'abantu ku rubibe hagati ya san diego muri leta z'ubumwe za amerika na tijuwana muri mexique ni nyuma y'aho abimukira bageragereje kwinjira ku nguvu muri leta z'ubumwe za amerika ejo ku munsi w'imana abagabo barenga amajana atanu abagore hamwe n'abana barabomoye ku nguvu uruhome rwari rwakozwe n'abapolisi ba mexique bituma abasirikare ba amerika ku rundi ruhande barasa ivyuka bikoroza amosozi mu gihe kajugujugu za amerika nazo zariko gusura ikirere itorokanizo ry'amakuru ry'abongereza reuters ryashikirije ko umushikiranganji wa mexique w'intwaro mu gihugu hagati yavuze ko igihugu ciwe kizosubiza abo bimukira amajana atanu bashatse gukoresha inguvu mu bihugu baje bavamo ayo makuru avuga kandi ko mexique kidategekanya kurungika abasirikare guhu- guhangana n'abo bimukira abimukira bashika ku bihumbi bitanu bava muri Mex- muri amerika yo hagati benshi muri bo bahunga ubukene hamwe n'ubwicanyi mu bihugu byabo bashitse mu gisagara ca tijuwana gihana urubibe n'ubumanuko bwa leta ya california inyuma y'urugendo rurerure bakoze baciye mu gihugu ca mexique abashingamateka batari bake ba leta z'ubumwe za amerika bari- baritandukanije na perezida donald trump ejo ku munsi w'imana mu kudashigikira ivyo yashikirije ko bitazwi nimba umuhungu w'umwami wa arabiya sawudite yaragize uruhara mu bwicanyi bw'umumenyeshamakuru jamare kashogi muri konsila i Est- istanbul muri turukiya umushingamateka adam Schmi- schiff umudemokrate azoba arongoye umugwi w'abashingamateka bajejwe iperereza mu kwezi kwa mbere yabwiye televiziyo cnn yaha muri amerika ko yahawe n'ikigo seiya amakuru y'ivyatohojwe kuri urwo rufu yongera avuga ko perezida trump yahemukiye abanyamerika trump mu ndwi irangiye yashikirije ko amerika yemera ivyashikirijwe na arabiya saudite kandi ko atamenye nimba umuhungu w'umwami wa arabiya saudite yari azi ko uwo mu- uwo jamari kashogi azokwicwa
aloyizi bigirimana urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho inshuti zacu mbibutse ko mwumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mujye no ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com naho mukurikire amakuru n'ibiganiro byacu amakuru yo mu biyaga bigari rero ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika y'i kinshasa muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ntikora uyu munsi iririrwa ifunze mu itangazo yashyize ku rubuga rwayo rwa interineti iravuga ko ifite amakuru afatika yemeza ko ishobora kwibasirwa n'igitero cy'iterabwoba ariko nta bindi bisobanuro ambasade itanga mu burundi abana batatu bihaye igikorwa cyo gufasha abandi bana ba ntaho nikora bashinze ishyirahamwe ryitwa cool kazin baba mu gisagara cya bujumbura ubakuriye niteka tracy afite imyaka cumi n'irindwi yonyine gusa iyi nkuru turayibaza fidelite yishatse umugwi witwa kurkausen uraje ushinga n'ingorane zugarije abana watangujwe n'abana batatu haraheze umwaka wihaye intumbero yo kwitaho abana ba ntaho nikora niteka tresi ni umwigeme w'imyaka cumi n'indwi niwe urongoye ndi kumwe n'ababyara banje babiri nibo twatanguranye uwo mugwi urumva twebwe mu bisanzwe mu muryango turakunda kuduga tugiye kuraba nyokuru hama turiko turaraba ingene abana babayeho cane cane abana batoyi bari munsi yacu ugasanga barabuze ibintu bimwe bimwe nk'imipira y'imbeho nk'udusabuni two kumesa impuzu ibintu nyene nk'ivyo nyene nkenerwa mu buzima rero ico gihe twaciye twiyumvira yuko twogira umugwi wacu tugafasha abana tukabaha ico dushoboye kuronka abana ba mbere bafashijwe n'uwo mugwi baba mu ikomine ya muhanga mu ntara ya kayanza mu buraruko bw'igihugu hari ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mu kwezi k'umunani abafashijwe ni abana mirongo itanu bahawe imipira y'imbeho muri uyu mwaka abandi bana bafashijwe n'uwo mugwi baba ikiremba mu ntara ya bururi komine bururi mu bumanuko bw'uburundi twafashe kubafashisha ibintu by'isuku amasabuni injigiti n'umuti w'amenyo kugira bashobore kumenya kwiyoza amenyo ibintu nyine batahora bagera mugabo bakwiye kumenya ko bikenewe mu buzima nico gituma twaciye dufata ico ciyumviro turegeranya ibitari bikeyi baradufasha abandi mu kubituronsa tuca turabibashira ico gihe yari muri uwo mwaka mu kwezi k'umunani abo bose bafashijwe baba mu micungaro y'ahaba imiryango y'abo bana bashinze umugwi w'abakuru kawuzen naho batanguye ari abana batatu ubu abagize uwo mugwi bageze ku gitigiri cya mirongo irindwi na batanu uburyo bakoresha babukura mu kwiyungunganya no kwitanga hibaho jada milene afite imyaka cumi n'itanu ari mu batanguje uwo mugwi akongera akaba n'umunyamabanga amenyesha ko gufasha abo bana bisaba ukwitanga muri bike bafise ndafasha abandi bana hari ibintu bimwe bimwe wiyima nk'akarorero umuntu aragwa nk'ibihumbi bibiri ati wihe agafana muri uyo mwanya uragaheba ukavuga ati aya mahera reka ndayareke tuyaterera mu bintu tuzoha abana hariyo imipira natanga n'ukuri ugati imipira naho ndayitanze nayikunda wayikunda mugabo teza kwiha uwundi ayikenere rwose ko we usha no kuronka yindi kandi ho urumva ko baba no ruguru ahantu hakanye cane hagwa imvura kenshi sico kimwe nka jewe ngumva ngahe bujumbura rwamuhanzi diyera afite imyaka cumi n'itatu avuga ko ari byiza gufasha abandi bataronse amahirwe nka we biraryoshe kubera nka twebwe ahantu twavukiye ntaco twatanze kugira tuvukire ahantu bitagoye kuronka ico dufungura kubera hariho nk'abandi usanga kuronka ico bafungura bibagora nawe ugaca wiyumvira ati je ndabironka bitagoye mugabo barya birabagora ugaca wiyumvira nawe ugende kubafasha ntibibagore rwose Nshimirimana Brigitte ni umwe mu bavyeyi b'abo bana batatu batanguje uwo mugwi arashimishwa n'ibikorwa vy'abo bana nibo bironderera ngene bakora igikorwa nta na rimwe twebwe tubaha amaporogaramu ngene bigenda baraduhanuza gusa mugabo ivyumviro vyose biva muri bo nk'ubu jewe sinokubwira ngene baguze ibintu bajanye ikiremba ca bururi ntitwifise cane kandi turi bakene twovuga cane cane ko babigira kubera umutima w'urukundo uvuga ko ntaco bipfana no kuvuga ngo umuntu afasha kuko yifise hari benshi bifise cane mugabo bafungura ibisigaye bakabita impuzu bazirunda ahantu ugasanga zariwe n'inyenzi uwo mugwi wa kulkausen ufise umugambi wo gusangira umunsi mukuru wa noweli n'abana b'abatwa baba muri site ya buterere mu gisagara ca bujumbura uwo munsi mukuru uri kuregereza ku bw'abo bana intererano ziboneka cyangwa zitaboneka bategerezwa kuzokora ico biyemeje dukura mu buryo bwacu ni nk'uko umuntu azoduha nk'amahera y'ifana tuzuyabika kuko tuvuga ati dushaka kunezereza umwana w'umutwa wo mu buterere igikuru n'umutima byo hanze biza mu nyuma ariko twebwe dutangura kwitanga tugakora ivyo twifuza umugwi w'abakulkausen ufise umugambi wo kuzoshinga ishirahamwe ryemewe n'amategeko mu burundi hagati aho uwurongoye teresi n'iteka aherutse gutorwa mu gitigi c'abana ijana na mirongo ine na babiri bahanye agateka k'abana kugira baje mu ihiganwa ry'agashimwe mpuzamakungu kotangiwe mu gisagara ca cape town muri afurika y'epfo ako gashimwe kotanzwe na kids right ikigo cashinze ubushimwe mpuzamakungu ku bana baharanira amahoro ariko nta mahigwe yagize yo gutorwa ibujumbura federite ishatse ijwi ry'amerika ikibazo cy'abana bakoreshwa imirimo ivunanye mu ntara zo hagati mu burundi hari n'abapfuye baguye mu binogo bimbamo amatafari amashyirahamwe aharanira agateka k'abana asaba leta kureba iki kibazo fidel dantoine nsabimana yaduteguriye inkuru ahaboneka abana bakoresha ibikorwa by'inguvu ni cane cane aho babumba amatafari ahenshi uharenganye ubona abana bariko bimba bongera biremeka ibumba ryo kumbamwo amatafari ahandi ugasanga abo bana bariko biremeka amatafari baja gupakira imiduga mw'ishirahamwe sojepae burundi riharanira agateka k'abana bavuga ko atari bibi ko umwana akora udukorwa dusanzwe two gufasha abavyeyi muhira ariko bomurinda ibikorwa bivuna radisilas niyo ngabo aserukira sojepae burundi mu ntara zo mu karere ko hagati mu burundi mu bisanzwe ntitwanka ko umwana akora udukorwa two muhira udukorwa two kunganira ababyeyi ibikorwa bitamuvuna ibikorwa bitagira ingaruka mbi ku buzima bwiwe ni ukuri ibyo bikorwa umwana yategerezwa kubikora kuko ntiwamureresha ubunebwe ntiwamureka ngo akure aritambuka uzino nicyo gituma bizwi birekuwe n'amategeko twebwe turabishyigikiye mugabo hariho abantu baca bikika mu kiza ugasanga ngo bariko barabakoresha kugira baronke amakaye bariko barabakoresha kugira ngo baronke uh, akayiniforume ugaca usanga rero babajanye mu bikorwa bibaruhisha ibikorwa bibarengeye cane ivyo rero ugaca usanga ni ibikorwa bimurengeye kandi ata myaka afise yo kubikora bamwe mu bavyeyi baremeza ko bazi ko abana babo bakoresha ibikorwa bivuna ariko bakavuga ko biva ku bukene buri mu miryango uyu ni umwe mu bavyeyi afise abana bakoreshwa muri bene ivyo bikorwa yemeye kuvugira kuri mikoro y'ijwi rya amerika abana si bo bijana agenda usanzwe ubizi ashobora kuvuga ati ejo ndoja guhinika amatu gusoma amatafari ahanaka hanyuma bagasomba basombye rero ku mugoroba rero bakabahemba udufaranga twabuye baba bakoreye hanyuma ukabona ataha ugize agisida mba hakundi kirumba bana n'ubukene umuntu aba afise kugira arabe ko yokwiyungura umwe amana yokwiyunguruza aza araca ubwenge ugasanga arahakuye nk'akantu k'ingirakamaro ntushobora kwiyumvira yuko umwana ashobora kumugirira ingaruka mbi afite imyaka nka cumi n'umwe ashobora gusoma nk'amatafari nk'amajana abiri cyangwa amajana atatu abona ashobora gusoma kafana n'ukuntu umwana abangana n'inguvu afise muri muri sojepaye barafite ico basaba abavyeyi nk'abo radisilas niyo ngabo wo muri sojepaye burundi amenyesha ko hari n'abana bamaze kwitaba imana baguye mu birombwe bimbamwo amatafari agasaba leta guhagurukira ico kibazo nk'akarorero notanga ngaha nyene muri gitega hariho ku musozi bita rutoke haraherutse gupfa umwana yapfiriye muri ibyo uh, mu- aho hantu nyine basanzwe bagirira amatafari uwo mwana yazize iki aho ba- bimba ayo matafari umutekano wa- w'abo bana uwo mutekano urakwiye bijya bi- bi- bimbamwo amatafari n'ibirombwe bininiya cyane ku buryo n'umwana aguyemwo acaherayo agapfa ari nabyo byabaye nosahanura rero na leta ko yoza iragenzura ibyo bikorwa aho bikorerwa eh, ntihagire uhava yikika mu kiza ngo akoreshe abo bana bakoresha abo bana kenshi kugira ngo babahe udufaranga tw'iki- tw'in- tw'intica ntikize kugira ngo bunguke bo menshi batinya gukoresha abantu bakuze mwibaza yuko ari urukundo abana aba- abantu bakuze mwibaza yuko babuze bafise imyaka cumi n'itandatu irenga bashobora gukora ivyo bikorwa bariko barakoresha abo bana amashirahamwe aharanira agateka k'abana abona ko abavyeyi bari bakwiye kumenya ko ibikorwa nk'ivyo bicinyiza agateka k'umwana bikamwicirana kazoza igitega fidel antoine nsabimana ku bw'ijwi rya amerika mu rwanda umunyamakuru focus ndayizera wa bbc amaze hafi icyumweru azimiye n'ubu ntaraboneka umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumta kaboyi aratubwira irizimira madamu mukarugira chantal umugore wa focus ndayizera avuga ko aheruka umugabo we ku wa gatatu mu gitondo ubwo yavaga aho batuye mu karere ka muhanga yerekeza mu mujyi wa muhanga mu ntara y'amajyepfo agasobanura ko kuva ku wa gatatu kugeza ubu atarongera kumubona yavuye hano mu rugo ambwira ngo agiye muhanga ava ava mu rugo nyine mu ma saa mbiri nongeye kumushaka nko mu ma saa saba saa munani telefone ye irasona ntiyayifata mba ndetse gatoya ndongera amuhamagara saa cyenda noneho nsanga telefone ntabwo iriho kugeza na n'uyu munsi natangiye kugira impungenge mu masaha y'umugoroba mu ma- nko mu ma saa kumi n'ebyiri kuko ubundi ubusanzwe ntabwo ajya akuraho telefone intambwe nateye nagerageje ku- kuha- kuvugisha abantu nzi b'inshuti ze bakundaga kuba bari kumwe uwo mbajije wese akambwira ati nanjye namuhamagaye ndamubura bukeye bwaho ubwo nibwo nanateye intambwe ndavuga ndikajya kubivuga kuri ribu mukarugira chantal twavuganye kuri telefone y'igendanwa mu ijwi ririmo agahinda yumvikanishije ko yabanje kwizera ko umufasha we yagaruka mu rugo abonye byanze hashize iminsi itatu kuri uyu wa kane nibwo mukarugira chantal yegereye urwego rw'ubugenzacyaha rib bukorera mu mujyi wa muhanga ariko bamubwira ko iperereza ntacyo rirageraho avuga ko ibura ry'umugabo we ryamubereye urujijo kuko yari asanzwe nta muntu n'umwe azi bafitanye ikibazo Oya, nta- nta kintu ntekereza mbese byambereye urujijo kuko ubundi mu busanzwe ni umuntu ntabwo anywa inzoga wenda ngo uvuge ngo yaba yaragiye mu bintu bidakwiriye nta bantu nzi wenda navuga ngo yari afitanye nabo ibibazo wenda ngo mbe mvuga ngo nibo nashakira ni ukuvuga ngo kuri njyewe ni urujijo numva byaranyobeye mu rugo nyine biragoye umuntu wagiye bitunguranye kubisobanura nyine ntabwo nzi ukuntu nabona mbisobanura abana bakuru wumva umukuru afite imyaka irindwi abo bakuru rero nyine ntabwo babura kumbaza buri mwanya papa ari hehe papa ko ataje agerageza kubabwira yuko a- ari buze ari mu kazi urujijo rurumvikana no ku bari basanzwe ari inshuti magara ya ndayizera kuko kugeza ubu abari basanzwe bagendana nabo umunsi ku munsi batarabasha kwiyumvisha uburyo yabuzemo bwana muhizi erize ni inshuti ya ndayizera akorera ikinyamakuru umuseke mu karere ka muhanga mu ntara y'amajyepfo kuwa gatatu mu gitondo baravuganye kuri telefone ambwira ko yerekeje ku ishuri yahiga abana biwe Mm.
ambwira ariko ko mu kanya gatoya aza kungarukaho ukabona nge rero ubwo ngubwo nakomeje muri za gahunda zitandukanye nibwo nahamagaye telefone ye ntiyi yanga guca kugeza uyu munsi umugore nawe arambwira ati nahubwo nari nzi ko muri kumwe noneho kuva uwo munsi kugeza ubu twakomeje ku- kwiyambaza izindi nzego zibishinzwe ariko kugeza aya masaha ndimo kukubwira nta makuru ye nta n'igisubizo twari twabona nta kibazo kidasanzwe yari afite nta n'ikibazo na gitoya yigeze ambwira ati mfite ikibazo nimubona habaye iki kibazo muzabikurikirane ntacyo napa ikiduhangayikishije cyane no kutamenya niba akiriho aho yaba aherereye ni he dutegereje ko hari igisubizo bazabaha kigaragaza aho yaba aherereye ariko biraduhangayikishije kandi biduteye impagarara kugeza ubu nta makuru afatika aramenyekana ku cyaba cyihishe inyuma y'ibura ry'umunyamakuru fukasi ndayizera gusa umuryango we uvuga ko ukomeje gushakisha nubwo bizeye ko ribi izaba yamenye uko iki kibazo giteye fukasi ndayizera amaze igihe mu itangazamakuru yakoreye ibitangazamakuru byandika akorera radiyo rwanda muri iki gihe yumvikanaga rimwe na rimwe kuri radiyo mpuzamahanga y'abongereza bbc asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda siporo n'imikino mu burundi ni basiketibolo n'umupira w'amaguru evariste nziko banyanka mu mpera z'indwi twari turangije ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu mu mupira w'amaboko basketball yari rigeze mu cya kabiri kirangiza ku munsi wa gatandatu ku kibuga cy'ubushikiranganji bw'inkino n'imico kama habaye inkino zibiri ku ruhande rw'abigeme igihe cy'isaha zitandatu z'umurango bercosta w'ibujumbura watanye mu mitwe na young sisters w'ingozi urukino rwarangiye ku nzinzi ya bercosta y'amanota mirongo ine n'indwi kuri mirongo ibiri n'abiri ya young sisters ku ruhande rw'abagabo naho igihe cy'isaha umunani z'umuhingamo dinamo w'ibujumbura watanye mu mitwe na target intamenwa w'ingozi urukino rwarangiye ku nzinzi ya dinamo y'amanota mirongo itandatu n'indwi kuri mirongo itandatu n'atatu ya target intamenwa ku munsi w'imana naho ku ruhande rw'abigeme igihe cy'isaha zine legazele w'ibujumbura watanye mu mitwe na egle noir w'imakamba urukino rwarangiye ku nzinzi ya legazele y'amanota mirongo itanu n'umunani kuri mirongo ibiri n'indwi ya egle noir igihe cy'isaha zitandatu z'umurango naho urunani rwatanye mu mitwe na jimikana yose y'ibujumbura urwo rukino rwarangiye ku nsinzi y'urunani y'amanota mirongo itandatu n'indwi kuri mirongo itanu n'icenda ya jimukana mu mupira w'amaguru naho ihiganwa ryo mu cicaro ca mbere ku rwego rw'igihugu ryari rigeze ku munsi wa cumi na gatanu ku munsi wa gatanu ku kibuga citiriwe umugano rudoviko rwa gasore habaye urukino rumwe rwahuje atletico y'ibujumbura na kayanza united wo mu ntara kayanza urwo rukino rwarangiye ku nsinzi ya atletico ya bibiri ku busa bwa kayanza Kayanza United kuri uyu wa gatandatu naho habaye inkino zibiri ku kibuga cyitiriwe umuganwa Rudoviko rwa Gasore igihe cy'isaha indwi n'iminota mirongo itatu Message Bujumbura watanye mu mitwe na Flambo de l'Est wo mu Ruyigi urwo rukino rwarangiye iyo mirwi yose inganya igitsindo kimwe ku kindi igihe cy'isaha y'icumi naho Buja City wo mu gisagara ca Bujumbura wakiriye Olympic Star w'Imuyinga urukino rwarangiye ku nzinzi y'ibitsindo indwi vya Buja City kuri bibiri vya olympic star ku munsi w'imana naho habaye inkino zitatu kuri stade ingoma igitega musongati wo muri iyo ntara wakiriye ngozi city w'ingozi urwo rukino rwarangiye ku nsinzi ya musongati y'ibitsindo bitanu kuri kimwe cya ngozi city ku kibuga citiriwe umugano rudoviko rwa gasore igihe cy'isaha indwi n'iminota mirongo itatu rukinzo watanye mu mitwe na leliere yose y'ibujumbura urwo rukino rwarangiye ku nsinzi ya leliere ya bibiri ku busa bwa rukinzo igihe cy'isaha y'icumi naho bumamuru wo mu mucibitoke watanye mu mitwe na Aigle Noir w'imakamba urwo rukino rwarangiye ku nzinzi ya Aigle Noir ya kimwe ku busa bwa Bumamuru igice ca mbere cihiganwa Fazale cyaraye kirangiye umurwi Aigle Noire ukaba ari wo wa mbere n'amanota mirongo ine na rimwe icegera c'umumenyereza w'uwo murwi Bamba Jean Luc yabwiye ijwi rya Amerika ico bakesha ico kibanza ca mbere muri Fazale ico novuga bo c'est la fin qui justifie les moyens mugabo icyo jye nuvuga umugwi wacu wa egle noire cyane cyane abakinnyi jye icyo mbona turi tre discipline si abakinnyi bonyine na staff yose na ama na organisation ya mutama honorable nyakubahwa perezida wa federasiyo hariho ibintu adufashamo cyane cyane kesitio ya organisation biravugwa ko umugwi egle noire hariho abakinnyi batandatu ugiye kugurisha ibyo nivyo ego nivyo mbega ibyo ntibizotuma phase retour ibagora eh, kumva uri mugatakaza oya bizovana na organisation y'umugwi kubera bo twe ico dukeneye yuko boshobora kugugwa apres championnat kubera egle noire yacafise abakinnyi benshi nka musongati turafise abakinnyi za inite hose turafise abakinnyi tukivuga ibijanye n'umupira w'amaguru imigwi vitaro na message ngozi ifise inkino mpuzamakungu muri no ndwi twatanguye muri rya higanwa ry'igikombe ca kafe coupe de la confederation umugwi vitaro watwaye igikombe c'umukuru w'igihugu mu higanwa ry'umwaka uheze wafashe urugendo kuri uyu w'imana ugana igihugu ca cameroon uzotana mu mitwe kuri uyu wa kabiri na new star w'iduwala ku munsi wa gatandatu naho ku kibuga urukundo c'ingozi message ngozi uzakira ismailiya wo mu gihugu ca misiri ni muri za nkino zo guhiganirwa igikombe c'imigwi yabaye iya mbere iwayo club champion bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika ijwi rya amerika siporo n'imikino mu rwanda ping pong n'umupira w'amaguru mpuzamahanga jean claude munyandinda mu mukino wa ping pong bakunze kwita tenisi yo ku meza kuva kuri uyu wa gatanu tariki ya mirongo itatu ugushyingo kugeza ku itariki ya kabiri ukuboza mu rwanda hazabera irushanwa rihuza amakipe y'ibihugu bigize igice cya afurika y'iburasirazuba ku bakinnyi batarengeje imyaka cumi n'umunani imyiteguro y'iri rushanwa irakomeje ikipe y'u rwanda izaseruka ikaba igizwe n'abakinnyi cumi na babiri abahungu batandatu n'abakobwa batandatu muri aka kanya turi kumwe n'umwe mu bayobozi b'ishyirahamwe ry'umukino wa tenisi de table mu rwanda akaba agiye kudusobanurira ibirebana n'iri rushanwa nitwa inoke bahati nkaba ndi umunyamabanga w'ishyirahamwe rya table tennis tuje kubasura muri muri gahunda zikomeye cyane z'amarushanwa azabera hano i kigali mu rwanda ayo marushanwa ateye ate n'ibihe bihugu bizaseruka iri rushanwa riri mu rwego rwa afurika ariko mu karere u rwanda ruherereyemo akarere k'iburasirazuba navuga ko ari u rwanda ruzakira hakazamo seychelles hakazamo madagascar ile maurice somalia ethiopia uganda sudani ni irushanwa rihoraho rihoraho kandi rigaha amahirwe igihugu cyitwaye neza kugira ngo gihatanire urundi rwego mu rwego rwa afurika ndetse no ku rwego rw'isi ubu rero tukaba dufite amahirwe yo kwakira iri rushanwa mu rwego rw'akarere ariko ku rwanda navuga ko ari amahirwe kuko ni bwo bwa mbere habaye irushanwa nk'iri ngiri mu rwego rwacu kuko twari dusanzwe tumenyereye amarushanwa wenda yo mu karere ahuje ibihugu nka bitatu gusa kandi ari imikino ya gishuti ariko ubu ngubu ni amahirwe twahawe na ITTF ni ukuvuga ishyirahamwe mpuzamahanga rya table tennis ryaduhaye amahirwe yo kwakira uh, aya marushanwa ubwo habaga inama nyafurika yabereye iri Maurice mu kwezi kwa cyenda aho bemeje ko u Rwanda rushobora kwakira iyi mikino turumva ko ari irushanwa rikomeye rizahuza n'ibihugu byinshi gutegura irushanwa nk'iri mpuzamahanga ni ibintu bitoroshye murabyifatamo mute ese ubufasha bw'abafatanyabikorwa bo muri siporo mu rwanda cyane cyane abahagarariye siporo mu rwanda burahari cyangwa se no kwirya mukimara uvuze neza aho usozereje kuri iryo jambo ryo kwirya n'ukimara twebwe turabatangizi ntabwo twabihisha ni nayo mpamvu natangiye mbabwira yuko ari irushanwa natwe tubona ko dusaba imbaraga nyinshi nubwo bwa mbere dutegura irushanwa nk'iri ngiri twateguye ibikoresho ibyo bikoresho ni ameza n'udupira ndetse n'ibindi bikoresho bijyanye na table tennis tukaba dufite amahirwe yo kuba twarakoranye nk'abafatanyabikorwa ambasade y'ubushinwa twatangiye tuyisaba inkunga z'ibanze ni ukuvuga kubona nk'ameza ariko barenze aho ngaho badufasha kubona ibikoresho bihagije mu kwezi kwa munani baduhaye ameza mirongo itanu ntirengagije nanone ko hari ubufasha bukomeye cyane bwa minisiteri ishinzwe siporo mu gihugu ariyo yagiye itumurikira imbere itwereka abafatanyabikorwa bakomeye nka komite olympique komite olympique nayo yagiye tugenera amahugurwa ahagije ndetse no kuduha ubundi bushobozi bwatuma tugera ku byo twifuza nk'ahangaha duherereye turi kuganira nibo badutije iki cyumba dukoreramo tugiye mu mupira w'amaguru guhera ejo bundi kwa gatatu amakipe abiri ahagarariye u rwanda mu marushanwa ya afurika ahuza amaklub azakina imikino yayo y'ikubitiro mu cyiciro cy'amakipe yabaye ya mbere iwayo ikipe ya aprfc izakira club afurika yo muri tunisiya ku stade ya kigali i nyamirambo guhera isaa cyenda n'igice mu mikino y'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika ikipe ya mukura victory sport izakinira muri afurika y'epfo aho izaba yasuye ikipe ya free state stars yo muri icyo gihugu imikino yo kwishyura muri aya majonjora y'ibanze izakinwa nyuma y'icyumweru kimwe yari claude munyandinda i kigali
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
nshuti zacu mwese mukunda ijwi ry'amerika ndabashimiye byimazeyo ibiganiro birakomeza umunsi wose mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.